iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc muri kumwe na oriane itangishaka amakuru tubafitiye muri kano gatondo tuyahere kuyavugwa hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwaho na mugenzi wacu aloyizi bigirimana
mwaramutse oriyana turayahera mu karere ka afurika yo hagati perezida wa repubulika ya demokarasi ya kongo felix Tshisekedi hamwe na perezida w'u rwanda paul kagame barahurira muri angola mu biganiro muri iyi ndwi abategetsi muri ako karere batashimye ko amazina yabo amenyekana bavuze ko uyu mubonano ushobora kuba kuri uyu munsi wa kabiri canke ejo ku munsi wa gatatu i rwanda ku mugwa mukuru wa angola nta makuru yatanzwe y'ibyo bazoganira ko ariko abo uh, abo babanyi bamaze igihe badafitaniye imigenderanire myiza mu bya kidiporomasiya kuva aho ibitero by'umuhari M23 byiyongerereye mu buseruko bwa RDC Kongo yagiriza u Rwanda gushigikira uwo muhari u Rwanda nago rugahakana ko rufasha abaroberi kandi nago rukagiriza kongo kurwanya kurwana ku ruhande rw'ababangamira umutekano w'u rwanda perezida kagame ejo ku wa mbere yavuze ko ataco bimutwaye n'aho u rwanda rutokwemererwa kuba mu nteko zo mu karere zizoja kurwanya abaroberi mu buseruko bwa kongo kongo yarashimye umuzo w'izo nteko ariko ikavuga ko u rwanda rutozi bamwo muri afurika kandi umushikiranganji wa mbere wa etiyopiya yavuze ejo ku munsi wa mbere ko habaye ubwicanyi bukabije bwagirizwa umuhari w'abaroberi badacana uwaka na leta yiwe yagiriza abo baroberi kwica abasivile mu migwano yabahuje n'inteko za leta mu ntara ya oromo ibiro vy'umushikiranganji wa mbere abi ahmed ariko ntivyatanze ibitigiri vy'abishwe n'abo baroberi ariko ishyirahamwe rihurikiyemwo abo mu bwoko bw'aba amuhara riri muri amerika ryabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'abanyamerika associated press ko ryemeza ko abasivile bishwe muri ivyo bitero bari hagati y'ijana na mirongo itanu n'ijana na mirongo itandatu iri shyirahamwe ryavuze ko aya makuru riyakesha abari, abari aho vyabereye ibi umushikiranganji wa mbere wa etiyopiya abitangaje inyuma y'indwi zitatu abasivile baharurwa mu majana bo mu bwoko bw'aba amuhara bishwe muri iyi ntara nyene mu bitero vyegekwa kubaharanira uguhabuza ubwoko bw'aba oromo ariko uwo muhari w'abaroberi urahakana ibyo vyagiriji ukagiriza nyabu na abasirikare ba leta ya etiyopiya hamwe n'imihari y'abarwanyi ikorana nayo kuba aribo bakora ivyo bitero ahandi havugwa ubwicanyi muri afurika bukorwa n'abitwaje ibigwanisho ni no muri burkina faso abakekwa kuba abajihadisite barisha abantu bashika mirongo itatu na bane mu bitero bakoze mu buraruko bw'ico gihugu mu mpera z'iyi ndwi irangiye buramatari w'intara ya kosi babo pierre basinga yavuze ejo ku munsi wa mbere ko mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu hishwe abantu mirongo ibiri na babiri barimwo n'abana mu ijoro ryo ku munsi w'imana ayandi makuru yavuye mu bajeje umutekano mu buraruko bwa burkina faso yavuze ko abantu abandi bantu cumi na babiri bishwe ku munsi wa gatandatu mu kigwati ca nasi namisingwina mu ntara ya yatenga burkina faso iri mu ruhagarara rw'umutekano muke watewe n'imihari y'abajihadisite yaje iva mu gihugu kibanye mali mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ubwicanyi bukorwa n'imihari y'iterabwoba ishamikiye kuri al qaida na isis bumaze guhitana ubuzima bw'abantu buharurwa mu bihumbi hamwe n'abarenga umuriyoni umwe n'ibice icenda bataye ingo zabo muyavugwa hanze y'umugabane wa afurika ni hano muri leta z'ubumwe za amerika aho ubwicanyi hakoreshejwe inkoho kabaye akayobera abahinga igipolisi kivuga ko abantu bashika kuri batandatu bishwe barashwe cumi n'icyenda baratwagwa mu bitaro byabereye i highland park mu micungararo y'igisagara chicago ni muri leta ya illinois hagati hashira uburengero bwa amerika igipolisi kivuga ko abishwe bari muri defile yatunganijwe hari ejo ku munsi wa wa mbere itariki ya kane y'ukwezi kw'indwi aho amerika yibuka intsinzi yo kwikukira uku kurasa kwabaye haheze umwanya muto defile itanguye isaha zine z'agatondo mu masaha yo muri leta z'ubumwe za amerika ntibiremenyekana nimba abo bapfuye bari muri abo cumi n'icyenda bavuzwe ko batwawe mu bitaro ariko igipolisi cyavuze ko abategetsi bakiriko bararondera uwakoze ubwo bwicanyi umushingamateka brad schneider yatowe mu guserukira iyo ntara iyo leta yari yaritabiriye ibyo birori yarahogeje imiryango yabuze tugarutse ku mugabane wa afurika leta gisirikare muri mari yavuze ejo ku munsi wa mbere ko inezerejwe n'uko sedeyawo yayikuye ko ibihano ikavuga ko bitari byubahirije amategeko kandi bitari bikwiye gufatirwa ikiremwa muntu leta igizwe ahanini n'abasirikare muri mari yavuze ko habaye kubona ibintu gutandukanye kwatumye hashikwa ku mwumvikano watumye mari itezurirwa mari kandi irashima ibihugu bibanyi ari byo guinea conakry na mauritania byaretse ubutaka bwabyo hamwe n'ibivuko byabyo bigacako ibidandaza bya mari
arozi bigira imana arakoze kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi adushikirije inshuti bakunzi bacu nongere ndabashimire ko mubandanya kumviza radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero mirongo ibiri na gatanu mirongo itatu na rimwe no kuri metero mirongo ine na rimwe mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri radiyo ijwi rya amerika abanyagihugu bo mu mirenge ya canzangwe mudende na busasamana mu karere ka rubavu mu burengerazuba bw'igihugu cy'u rwanda bavuga ko kutagira amayira ya kaburimbo ahuza ako karere n'ibindi bice by'igihugu bibatuma badatera imbere ije rero n'abayobozi b'akarere iyo baje gukorera inama harya bizige nibo batubwira ko guri muri bishe ariko kubera duhinga ibirayi tugahinga ibitunguru uyu muhanda turawukeneye ko wakorwa cyane mu kaburimbo rwose iyo mbonye imyaka itambutse mbona batubeshya ngo umuhanda uzakorwa ako bikarangira tubona imyaka itambuka udakorwa gusa twe ntabwo tubizi nk'abaturage niba bituruka ku buyobozi wacu cyangwa se kuri perezida ntabwo tubizi abo ni bamwe muri abo banyagihugu amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini bya afurika tuyahere mu gihugu cy'u Burundi umutama n'umwuzukuru wiwe baraye bishwe n'abantu bitwaje inkoho muri komine rugombo yo mu ntara ya cibitoki mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu c'uburundi mu ijoro ryo kuri uyu wa mungu loje buri kaneza aratubwira ibindi igitero cahitanye umutama joseph ndahabona imana w'imyaka mirongo umunani n'itanu n'umwuzukuru w'imyaka mirongo ibiri cabaye saa zitanu zirenga gato mu ijoro ryo kuri uyu w'imana cyabereye ku musozi na zone kiramira ni muri komine rugombo mu ntara ya cibitoke mu buraruko bushiye uburengero bw'uburundi uwo mutama yarashwe amasasu cumi n'atanu yose nk'uko vyemezwa n'abasigwa biwe colete kobwa afite imyaka mirongo itandatu n'umunani umupfakazi wa nyakwigendera yabwijwe rya amerika uko vyagenze nawe nyene yarakomerekejwe n'urusasu bamvuye kwa muganga narinjyanye ku cyayi eh hanyuma ndegura umutwe ku cyayi nza gukaba kavidoroshi yari impande yanje ncane numvise urugi barusituye aca rero urusoro runsanga ameze ku nyene kwanza nze ameze ku nyene nimba mworonka itohoza mutohoza mukumva uko bimeze Violette Bizimana umwe mu babanyi b'umuhana watewe yemeza ko havuze amasasu menshi binanira abanyagihugu gutabara kubera baciye batekerwa n'ubwoba twebwe tumaze kumva iyo nkuru mbi ko ibaye twaracitse umugongo tubura uko tubigenza hari mu ijoro nko masaa atanu twumva inkoho ziravutse hama rero inkoho zivutse twese turabyuka turiruka nyene tugize gutya twumva inkoho zongeye inkoho yongeye kuvugira mu ibarabara turabura uko tubigenza turaririra mu nzu ti turashize inkoho nye zari urusakisaki duca tubura uko tubigenza tubonye rikeye dushima imana dusanga ako kabi kabishe kabaye hano umuntu bamwishe bamutabanyanze n'amasoro ntiworeye ukuntu bamugize umupfasoni bizimana asigura ko atangorane n'imwe nyakwigendera n'abiwe bari bafitaniye n'abantu mu kibano uyu muryango wa- twebwe twari tubanye neza n'ukuri nta ngorane zari zirimo oya nta ngorane zarimo n'ukuri twasenyera ku mugozi umwe twebwe icyo twosaba abajejwe umutekano nuko bokurikirana bakagira itohoza hari igihe imana yofasha bakamenya iherezo ry'abakoze ako kabi Mm.
janvier ndayizeye umwe mu bahungu wabo b'umuhisi atwiganira uko umuhungu wa mwene se wabo yishwe akamenyesha ko mu nyuma abantu bagerageje gutangira izo nkozi z'ikibi babura aho zakamanganiye uwo mwana bamurashe yaborotse gatatu twe duca tuvuga ati mbo twamaze gufata twe duca twambara umusozi tukawukizura kugira turabe izo iyo nemi iba izananye turaduga rero turi mwibarabara urabona hariho dufate nk'imetero nk'amajana atanu uvuye ngaha ugera aho bamurasiye uwo mwana kubera ari ahantu hakameze nk'agakorosi biratunana ukene tuhashika duca turaseka umusozi gutyo ku- kugira ngo dukorokere aho hantu niho rero jewe nari imbere muritse imbere gutyo ku n'itoroshi nca ndamubona kubera umupira we yarayambaye nayo ndawuzi nca mvuga ati ni bemba kubera bamutazira bemba ati ni bemba barashe tugiye kuraba duca dusanga bamurashe aha mu rubeshi ruca ruserukana ngaha mu mutima yumvira ko uwo musore yazize kuba yamenye abihaye inkumbi banka ko azobavuga ukwene vyoba vyagenze yabamenye ukwene bamurashe basa n'abahwana ariko aratahuka nabo bavuye gu- kwiha inkumbi ngaha umuciyeko umuntu ndakuzi nca ndakumenya ati uyu ni kwizera canke urya ni eliyasi nkeka bavuze ati uyu muhungu aratumenya aratuvuga niho guca bahindukira rero ca bararumurasa ko barumurashe mu rubeshi ca ruseruka mu mutima jico nohamagarira abantu baba bagifise ibigwanisho bicira umuriro mu nzu umuntu wese atunze igi- igigwanisho atabifitiye uburenganzira ko yogitanga ku bajeje umutekano kugira ngo ntibigume vyiha inkumbi je nosaba rero abantu bajeje umutekano gukora amatohoza yimbitse izo nkozi z'ikibi zikamenyekana zigashengezwa zikaja habona umukuru wa zone kiramira amenyesha ko vyagoye cane abanyagihugu kuja gutabara kuko abateye bari bitwaje ibirwanisho bicira umuriro ariko arabashimira ko batabaje hakiri kare kandi bashwa baduka uko bashoboye ahamagarira abanyagihugu kwirinda kwihorana ni mu gihe bivugwa ko indyane z'amatongo zishobora kuba ziri inyuma y'ubwo bwicanyi jean marie nduwimana ubwa mbere icyo dusaba abenegihugu ni ukubana mu mahoro hama tukabasaba kandi gutanga amakuru kugira ngo abakora ubwo bubisha bashobore kumenyekana kuko uyu munsi nibajya bagiye mugabe ejo hashobora kugenda abandi rero atagikozwe kugira ngo umutekano w'abenegihugu ukingirwe kandi bituvanye- bivuye kuri twebwe kuko umutekano ari uwa twese tubona umenga hava haba akarondirondi ko kumarana hama kandi tugatera ivyatsi ababisha bagira mwene ubwo bugizi bwa nabi nta kirindiro c'igipolisi canke c'igisirikare kiri hafi y'umutumba wabereyeko ico gitero abajejwe intwaro bibaza ko ari naco gituma vyoroheye abagizi ba nabi kwinyuranganya bagahunga bitagoranye eroge urikaneza ijwi rya amerika abanyagihugu bo mu ntara ya ngozi begereye uruzi kanyaru ruri ku rubibe rw'uburundi n'u rwanda bari mu isekeza ryo gutegura imisuna ku nkengera zarwo bafashijwe n'umugambi wa leta ewe burundi urambaye bamenyesha ko icyo gikorwa ari cyo kubuza urwo ruzi gusitura inkombe zarwo no gukingira indimo zabo thierry ndayishimiye aratubwira ibindi buri munsi wa kane ni umunsi leta y'u Burundi yahariye gutera ibiti ku misozi no ku nkengera z'inzuzi ibicishije mu mugambi ewe Burundi urambaye abanyagihugu bo mu ntara ya Ngozi baba hafi y'uruzi Kanyaru ruri ku rubibe Uburundi buhana n'u Rwanda bari mu bitabira ico gikorwa abakunzi b'ijwi rya Amerika bishikiye ku munsi wa kane w'indwi iheze mu kiyaya ca Congore zone Giheta turi muri komine Marangara abato n'abakuze bari ku kivi mu kanyamuneza kenshi batera imivyaro y'imisuna ku nkengera za Kanyaru
twazimije ibikorwa byo gutera imisuna ku muntu mbere zo gukingira inkombe z'uruzi kubera uruzi twebwe haguma hasenyagurika ariko mugabo leta yararavye uwo mugambi w'uburundi urambaye kirazana imisuna kugomba dutere natwe ntihongere kubomagurika twe twaje mu kivirusi cyo gutera imisuna ko urabona Burundi irambaye irafite ikintu imwe yaduteramo imbaraga kiza kandi y'iterambere kinini ku mbibe zacu muri ibi byacu amazi ava muri kanyara atembera zino kugira agabanuke
abanyagihugu bo mu ntara ya Ngozi ntibatamba birorera mu kwambika imisozi no mu gukingira inkengera z'inzuzi Emmanuel Ntacosanze buramatari w'intara ya Ngozi arifatanya n'abarongoye mu ntara ya ngozi haba mu makomine ari ku mupaka turabona yuko uyu mugambi wadufashije cyane kandi tukabona yuko ku ruzi rwa kanyaru duhana n'igihugu kibanyi cy'u rwanda turabona yuko umugambi ushimishije cyane kuko ubu turi ko turatera ahari hasigaye kuvuga yuko ari hafi ijana ku ijana duhejeje gutera kuri uru ruzi hazaba hasigaye kuja kuraba iyindi misozi itambaye eka n'indongozi z'umugambi ewe burundi urambaye uri kurateragira ibiti ku rwego rw'igihugu mu ntumbero yo gusubiriza ibyahuye n'intambara n'imiriro ya nyakanga zishima intambwe uwo mugambi ugeze ko ari kumwe n'abanyagihugu b'imarangara mu gutera imisuna ku nkengero z'uruzi kanyaru ku munsi wa kane w'indwi iheze uwurongoye umugwi w'ubuhinga mu mugambi ewe burundi urambaye ashima intambwe uwo mugambi ugeze ko general major marius ngendabanka arongoye uwo mugambi turabye umugambi ewe burundi urambaye kuva ugishingwa washinzwe ku myaka indwi aho twategerezwa gutera ibiti miliyoni mirongo ibiri n'imwe ubu rero tugeze hagati na hagati y'icyo kiringo tukaba tubona yuko ibyo biti tumaze kubirenza kure inyuma yo guteragira mu mpera z'indwi heze imibyaro y'imisuna ibihumbi bitanu n'amajana atanu ku nkengera z'uruzi kanyaru iyo ntwazangabo y'ipeta rya generale majoro yibukije abanyamarangara akamaro ko kubungabunga ibidukikije igisubira inyuma niki nibirenge nimusubira inyuma mbwira ko mbwira abajejwe intwaro abajejwe uburimyi ubworozi abandi bose irya ntambwe twashitse ku irya metero cumi na zitanu ni ukuzubahiriza ntihagire umuntu asubira kuzirimamwo hama natwe tugasha tugira gute tugasha tuzitera mwibiti kurya twabigize kurya hakurya ya kanyaru mubona babigira murabona yuko baduhaye akarorero sivyo gahebe iruhande yo gukingira inkombe z'uruzi kanyaru indongozi z'umugambi ewe burundi urambaye zabwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ko harimwo no gukingira imbibe z'igihugu ku ruhande rw'intara ya ngozi uwo mugambi uriko urarangurirwa mu makomine ya nyamurenza busiga mumba hamwe na marangara yegereye uruzi kanyaru ruri ku rubibe uburundi buhana n'igihugu kibanyi c'u rwanda ivyo bihugu uko ari bibiri bisanganywa amatati ashingiye ku gasozi kitwa sabanegwa buri gihugu kivuga ko kacegukira ku ruhande rw'uburundi abajejwe intwaro muri komine ya mumba bakavuga ko uruzi rwa kanyaru arirwo nkwezi y'amarere rwataye inzira rwimukira hino y'ako gasozi abanyarwanda baca barakiyitirira ivy'indongozi z'u rwanda nazo nyene zamirira kure mu kuvuga ko agasozi sabanegwa kamye ku butaka bw'ico gihugu ahandi naho abanyagihugu bo mu mirenge ya canzarwe midende na busasamana mu karere ka rubavu mu burengerazuba bw'igihugu cy'u rwanda bavuga ko kutagira amayira ya kaburimbo ahuza ako karere n'ibindi bice by'igihugu bituma badatera imbere eric bagira ubusa aratubwira ibindi radiyo ijwi rya amerika iganira n'abatuye mu mirenge ya busasamana cyanzarwe mudende n'ahandi mu karere ka rubavu bemeza ko ubutegetsi bwabizeje kubakorera imihanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu na n'ubu amaso yaheze mu kirere bavuga ko iyi mihanda yagombye kubibafasha mu koroshya ubuhahirane n'ibindi bice by'igihugu ku bijyanye n'uyu muhanda perezida yarawuduhaye atubwira yewe yanabivuze ari kunyunda ahubwo mu gihe cyo kwiyamamaza mbo muri bije rero n'abayobozi b'akarere iyo baje gukorera inama haryabizige nibo batubwira ko guri muri bije ariko kubera duhinga ibirayi tugahinga ibitunguru uyu muhanda turawukeneye ko wakorwa cyane mu kaburimbo rwose dutangiye no kugura imodoka inaha uwo mubyeyi ari kubyara ndakigenda kuri moto ari gutwarwa n'ivatiri inaha rwose ndakibazo dukeneye umuhanda rero umuhanda basaba ko wakorwa wagombye guturuka mu mujyi wa gisenyi ugakomeza mu mirenge ya cyanzarwe n'ahandi mu bice bitandukanye by'igihugu nyuma yaho umukuru w'igihugu abemereye umuhanda rubanda bakomeza gukeka ko inzego z'ibanze zaba zidakurikirana ngo iby'umukuru w'igihugu yabizeje bishyirwe mu bikorwa ariko biba bituruka ku bayobozi bo hasi ntabwo twe tubizi ariko nge iyo mbonye imyaka itambutse mbona batubeshya nk'umwana uzakogwa bikarangira tubona imyaka itambuka udakogwa gusa twe ntabwo tubizi nk'abaturage niba bituruka ku bayobozi bo hasi cyangwa se niba kuri perezida ntabwo tubizi gusa ni uko twifuza ko umuhanda wa cyanzagwe uva busasamana ukamanuka gisenyi rubavu wakogwa ugashyiramo kaburimbo ubundi tukajya duturuka ahangaha tujya i kigali dukanagira umuhanda wa kaburimbo aha muri aka gace ni ahantu hakunda kugira umusaruro mwinshi w'ibigori ibirayi n'ibindi bakavuga ko baramutse babonye iyo mihanda byarushaho kwihutisha iterambere ryabo turasaba ubufasha mwebwe mushinzwe kutugera aho tutagomba kwigerera natwe bakadukorerwa umuhanda ubundi natwe tukishima nge navuga ibimbaho cyangwa se biba kuri mugenzi wanjye iyo umuturage ahinze imyaka ye biramugora kuba ku buryo yageza ya myaka ye i kigali n'igihombo ariko icyo twifuza nyakubahwa perezida paul kagame muzadusobanurire mu mubwire ngo ewana aba- abaturage ba cyanzakwe cya- cyangwa se ba gisenyi rubavu basi icyo bashaka ni ukugira ngo ubahereze umuhanda muzima ewana ubundi ibikorwa babikugezeho nk'abaturage bagukunda asubiza kuri iki kibazo bwana jean marie vianney gatabazi utegeka minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu asobanura ko imihanda umukuru w'igihugu paul kagame aba yaremereye abaturage itakubakirwa icyarimwe minisitiri gatabazi yizeza ko iyi manda y'imyaka irindwi izarangira ibyo perezida paul kagame yizeje abaturage barabishyize mu bikorwa hari imihanda mu gihugu nyakubahwa perezida wa repubulika yemerera abaturage yose yashyizwe mu nyandiko imyinshi irimo gukorwa hari n'izatangira n'ingengo y'imari y'umwaka uyu muhanda rero nawo w'abaturage bemerewe uwa- witwa ukora umuhanda w'umutekano uva mu mujyi wa rubavu ukajya kabuhanga ukaza gukomeza ugera ku kabari ni umuhanda n'ubundi ukiri muri gahunda nubwo utaratangira bwose buriya ibintu byose nyakubahwa perezida wa repubulika yemerera abaturage ntabwo bikorerwa mu mwaka umwe hari ibishobora gukorwa muri uyu mwaka ariko ikibazo ni uko bitazarenza umwaka wa bibiri na makumyabiri na kane uwo muhanda utarakorwa niko gahunda zawo zimeze minisitiri gatabazi agakomeza asobanura ko mu mujyi wa rubavu imihanda yarimo ikorwa ku nkunga u rwanda rwahawe na banki y'isi yari yarahagaze ubu imirimo yongeye gusubukurwa yizeza ko muri uku kwezi kwa karindwi abahawe ayo masoko batangira gukora iyo mihanda gatabazi agasobanura ko n'iyo mihanda abaturage bakomeza gusaba izaba irimo rba ijwi rya amerika ku gisenyi mu burengerazuba bw'u rwanda u rwanda rwatanguye rwitwara neza mu mahiganwa mpuzamakungu y'umukino wa tennis witwa davis cup ryatanguye kuri uyu wa mbere i kigali mu rwanda jean claude munyandinda aratubwira ibindi irushanwa ririmo kubera ku bibuga by'ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro IPRS Kigali ryitwa Davis Cup ishami rya Afurika rikaba rigamije kugaragaza amakipe y'intyoza akava mu cyiciro runaka akazamurwa mu cyiciro gikurikiraho ibisobanuro ku mvano y'iri rushanwa rya Davis Cup muri tenisi turabihabwa na perezida w'ishyirahamwe ry'umukino wa tenisi mu Rwanda Theoneste Karenzi ni ibihugu biba bikina kugira ngo bishobore kuzamurwa mu ntera twe rero turi mu cyiciro cya kane afurika cya afurika eh, hakaba icyiciro cya kane cya- cya- cya- cyo muri aziya cyo muri europe iki- ariko twebwe tugiye kwakira icyiciro cya kane cya afurika hagiye kuza hano mu rwanda eh, ibihugu icyenda ibindi bihugu umunani bikakirwa na kameruni ikipe izatsinda hano izazamurwa mu ntera izatsinda kameruni ni amakipe abiri azazamuka amakipe icyenda arimo guhatana yagabanyijwe mu matsinda abiri itsinda rya mbere rigizwe n'amakipe ane ariyo u rwanda uganda sudani na tanzania naho mu itsinda rya kabiri hakabamo ibihugu bitanu aribyo botswana angola togo kongo brazaville na repubulika iharanira demokarasi ya kongo umuyobozi w'ishyirahamwe rya tenisi mu rwanda theoneste karenzi arasobanura impamvu zatumye iki gihugu gihabwa aya mahirwe yo kwakira irushanwa rya davis cup ku nshuro ya mbere kuba baratwemereye kuryakira hari impamvu nk'eshatu umuntu yababwira icya mbere turi abanyamuryango beza ba ITF ntabwo turi abanyamuryango badatanga imisanzu imisanzu yacu tuyitanga neza ikindi cya kabiri impamvu ni uko bamaze kubona uh, ubunararibonye bwacu mu ku- mu kwakira ama- amarushanwa kandi akagenda neza icya gatatu ni n'uko nta na rushanwa na rimwe rya ITF tutari tubwitabira amarushanwa yose ya, ya, ya Davis Cup aho yagiye aba twagiye tuhajya kandi tukanitwara neza mu mikino y'ikubitiro yabaye kuri uyu wa mbere nyuma y'ibirori byo gufungura irushanwa abakinnyi b'u rwanda batangiye neza mu cyiciro cy'abakina ku giti cyabo abakinnyi babiri b'abanyarwanda batsinze abanyayuganda mu buryo bworoshye ernest habiyambere yatsinze ronald wakori na sawari bertin karenzi nawe atsinda ocean joffre mu cyiciro cy'abakina ari babiri babiri nabwo u rwanda rwatsinze uganda aho bertin karenzi afatanyije na etienne nigena batsinze abanyayuganda aribo ocean joffre wari ufatanyije na edward birungi uku gutangira neza no kuba ikipe irimo gukina imbere y'abafana bayo biratanga icyizere ku ruhande rw'u rwanda ko rushobora kwegukana umwanya wa mbere icyizere kirahari icyizere kirahari rwose Eh, ibihugu n'abakinnyi bacu twateguye barabikubwira ba abakinnyi baba baziranye barakubwira bati igihugu cyadutera ibibazo ni iki Eh, ariko bamaze iminsi banitoza bameze neza Nge numva ntacyo babuze kandi n'abakinnyi n'abandi baraziranye natwe turabazi ibyo bihugu turabizi cyane cyane yuko noneho bafite na, na motivasiyo yo kuba bakinira mu gihugu iwabo bafite na sapoti ibi niyo mpamvu nababwiraga kubaba hafi tukabogeza tuga- nuko biteguye n'ubuhanga tubaziho turumva dushobora dufite icyizere iyi mikino ya davis cup irimo kubera mu rwanda izarangira kuwa gatandatu tariki ya cyenda y'uku kwezi kwa karindwi ikipe izegukana umwanya wa mbere ikazahita izamurwa mu cyiciro cya gatatu ivuye mu cyiciro cya kane yari claude munyandinda i kigali
ubu naho n'umwanya tubashikiriza ibyaranze leta zunze ubumwe za amerika muri kahise no muri bino bihe tugezemo mugenzi wacu ejeni mukankusi arabidushikiriza
leta zunze ubumwe za amerika ku itariki ya kane y'ukwezi kwa karindwi zizihije isabukuru y'imyaka magana abiri mirongo ine n'itandatu kuva leta cumi n'eshatu za mbere za amerika ya ruguru zitangaje ubwigenge zikigaranzura ubukoloni bw'ubwongereza hafi muri icyo gihe cyose umugabane wa amerika ya ruguru waje guhinduka leta zunze ubumwe za amerika wabonywe nk'igihugu cy'amahirwe aho abantu bashobora gutangirira bundi bushya bakagwiza amafaranga yabo kandi ntawe bagomba icyo ari cyo cyose bamwe baje bahunga itotezwa rituruka ku myemerere yabo mu by'idini cyangwa se ibyo bemera mu bya politiki nk'abongereza baharaniraga amavugurura mu idini y'abangirikani bakaza gutura mu cyitwa leta ya massachusetts y'ubu mu w'igihumbi kimwe magana atandatu na makumyabiri ariko kandi abimukira bashinze james town mu w'igihumbi kimwe magana atandatu na karindwi ubu muri leta ya virginia nka koloni ihoraho ya mbere ya amerika ya ruguru cyo kimwe na benshi mu baje muri amerika mu binyejana bine byakurikiyeho bose bagiye bazanwa n'icyizere cyo gutera imbere mu bukungu no gushaka ubuzima bwiza ku bwa guverinoma y'ubwongereza koloni zari zibereyeho gukungahaza leta n'ubwami by'ubwongereza iki ni igihe cya politiki y'ubukungu yari igamije kongera umutungo w'igihugu binyuze mu byoherezwa hanze abari mu bukoroni bw'abongereza bari babujijwe kugira icyo batunganya mu nganda bemerewe gusa kugurisha ibikoresho fatizo no kugura ibicuruzwa byakorewe mu bwongereza honyine ibicuruzwa byatumizwaga mu bwongereza ku rundi ruhande byacibwaga imisoro myinshi cyane kugeza ubwo abaturage bigometse mu gusinya inyandiko itangaza ubwigenge ku ya kane y'ukwa karindwi mu w'igihumbi magana arindwi mirongo irindwi na gatandatu leta zari mu bukoroni zatangaje umugambi wazo wo gutandukana n'ubwami bw'ubwongereza ubwo intambara y'imyaka irindwi yo guharanira ubwigenge bwa amerika yarangiraga leta zari mu bukoroni zitinze ni nabwo politiki y'ubukungu yari igamije kongera umutungo w'igihugu binyuze mu byoherezwaga hanze yahagaze ibi byatumye habaho iterambere mu by'inganda ari nako hafunguka amasoko mashya y'ubucuruzi byatumye ubukungu bwaguka biha abenegihugu n'abimukira amahirwe yo kuzamura imibereho yabo cyakora ntabwo abaturage baboneye inyungu zingana muri izo mpinduka zazanywe n'impinduramatwara inyungu nyinshi zihariwe n'abazungu abagore n'abacakara babimukira batanze umusanzu ukomeye ngo impinduramatwara ishoboke iyo batahaba byashobokaga rwose ko urugamba leta zitari kurutsinda nyamara intambara y'impinduramatwara ntiyahagaritse ubucakara nk'uko benshi mu bacakara bari babyiteze kandi ntiyatanze uburenganzira bwuzuye ku bagore byafashe indi myaka mirongo inani ngo ubucakara buhagarare ndetse n'indi myaka mirongo ine nyuma yaho ngo abagore bahabwe uburenganzira bwo gutora nubwo biri uko ariko hamwe n'irangira ry'ubutegetsi bw'abongereza ndetse n'ivuka rya leta zunze ubumwe za amerika urugendo rugana ku bwisanzure kuri bose rwari rutangiye idirishya ritangira gufunguka mu magambo y'uwabaye perezida wa gatatu wa amerika thomas jefferson ari nawe mwanditsi w'inyandiko itangaza ubwigenge yarageze ati ubu uburenganzira bungana bwa muntu n'ibyishimo bya buri wese biremewe
radiyo ijwi ry'amerika isamiraniye i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda aho ni naho duherahije ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha mwari muri kumwe na ohiyani itanga ishaka ndabashimiye ko namwaduteze amatwi ndabararika kubandanya mwumviriza radiyo ijwi ry'amerika no gukurikirana amakuru kuri site yacu ya internet ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma no kwegeranya amakuru twabashikirije muri bo harimwo nadia taha yegeranije amajwi mwumvise murakoze mwese